iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo ko mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi niyadirwe mbasuhuza kandi mbaye ikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba umuyobozi w'ishyaka cnl ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu burundi arasaba urwego rushinzwe kugenzura uko ibinyamakuru bikora korohereza abanyamakuru imbere no mu gihe cy'amatora ateganyijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri kuki abantu badashika n'igihumbi aribo bofata uburenganzira bwacu bwo kumenya iby'amatora yacu kandi twese badutamika ibyo bishakiye oya cnc izo ngingo z'agahahazo yafashe nizihindure ikigendeka
uwo ni bwana agato rwasa ayobora ishyaka sene ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu burundi iyo nkuru n'izindi zirimo izivugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugome ku maradiyo yanyu amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba reka tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi turayagizwaho na mugenzi wanjye eugenie mukankusi reka duhere aya makuru y'inaha muri leta zunze ubumwe za amerika aho avoka wunganira uwagaragaje impungenge yatewe n'ikiganiro kuri telefone hagati ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump na mugenzi we wa ukraine bikaba byaratumye inteko ishinga amategeko ikora amaperereza yavuze ko uwo yunganira yiteguye gusubiza ibibazo byanditse by'abarepubulika avoka mark zayide hejuru yanditse kuri twitter ko itsinda ry'abanyamategeko ryifuje kureka devin Nunes umuyobozi wa komite ishinzwe iperereza mu nteko gutanga ibibazo byanditse uwo yunganira akabisubiza mu nyandiko hejuru y'indahiro ku buryo abeshye yazabihanirwa zayide yongeyeho ko ibibazo uwo yunganira atazasubiza ari ibirebana gusa n'umwirondoro we senateri jim jordan umuyobozi wa komite ireba ibikorwa by'abarepubulika mu nteko yanze ibisabwa avuga ko ibibazo byanditse bitatuma babasha kubaza ibindi bibazo mu buryo bwimbitse mark zayide yasubije avuga ko ibyo senateri jordan avuga bigaragaza ko batumva uko uwo yunganira agomba kurindirwa umutekano nk'uko biteganywa n'amategeko pakisitani yafunze konsila yayo mu murwa mukuru wa afghanistani yavuze ko ari impamvu z'umutekano zitasobanuwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa pakisitani yavuze ko uwo ari uyoboye ambasade yayo muri afghanistani yahamagajwe kugira ngo hasobanure impungenge zishingiye ku mutekano w'abadiporomate bayo i kaburu mu itangazo pakistani yavuze ko abakozi bo muri ambasade bazitiwe ku muhanda kandi ko imodoka zabo nazo zagonzwe n'amapikipiki ubwo zari zerekeje kuri ambasade umubano hagati y'ibihugu byombi umaze igihe utameze neza afghanistani ishinja abayobozi b'abarwanyi b'abatalibani gukoresha ubutaka bwa pakistani mu kugaba ibitero by'inyeshyamba ku ngabo z'igihugu n'iz'amahanga ibyo birego pakistani irabihakana ku mugabane wa afurika minisitiri w'intebe wa sudani abdalla hamdok yavuze ko guverinoma ye irimo gukora ibishoboka ngo amahoro aboneke i darfur yabivuze ubwo yabonanaga n'abantu ibihumbi bahuye n'ingaruka z'ubushyamirane basabye ubutabera uruzinduko rw'umunsi umwe rwa hamdok rwari urwa mbere akoze nka minisitiri w'intebe mu karere kazahajwe n'ubushyamirane bwadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu ubwo bushyamirane bwahitanye ubuzima bw'abantu ibihumbi amagana abandi babarirwa muri za miliyoni bataye ibyabo minisitiri hamdok yanabonanye n'abakozweho n'intambara mu mujyi wa al fashir umurwa mukuru wa leta ya darifuru y'amajyaruguru ucumbikiye ibihumbi mirongo bateshejwe ibyabo bahamaze imyaka yabijeje ko guverinoma nshya ya sudani irimo gukora ibishoboka ngo amahoro aboneke i darifuru
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda abanyeshuri barenga ibihumbi magana abiri na mirongo inani batangiye ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza minisiteri y'uburezi ivuga ko ibitezeho umusaruro ushimishije kuko ngo yabateguye neza bihagije ni mu gihe mu rwego rw'uburezi hakomeje kugaragaramo ibibazo byinshi binagira uruhare mu kudindiza ireme ry'uburezi mu gihugu ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa
saa tanu za mu gitondo ziruzuye mu kadomo turi ku rwunge rw'amashuri rwa kimisagara nyarugenge mu mujyi wa kigali iryo jwi ni irimenyesha abanyeshuri basoza amashuri abanza ko ikizamini cya leta cyari giteganijwe kirangiye aha niho ku rwego rw'igihugu hatangirijwe ku mugaragaro ibizamini bisoza amashuri abanza bwana isaac munyakazi umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye muri minisiteri y'uburezi watangije ibi bizamini yasabye abanyeshuri muri rusange gushingira ku bumenyi bahawe mu myaka itandatu bamaze biga maze bagahesha ishema ababyeyi babo abarezi babo ndetse n'igihugu muri rusange umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye yabwiye itangazamakuru ko igihugu cyiteze umusaruro ushimishije kuri iyi nshuro kuko ngo cyateguye bihagije abanyeshuri batangiye ibi bizamini bya leta leta bisoza amashuri abanza nibwo bwa mbere abana bagiye gukora ikizamini byibuze barabajijwe ikizamini kitateguriwe mu mashuri yabo bibaha amahirwe y'uko nta gihunga bari bukorane iki kizamini kuko bamaze iminsi bahura n'ibizamini bisa nk'ibi ngibi biriya twateguye ibyo rero biraduha icyizere mu by'ukuri ko n'umusaruro abana bazaduha muri uyu mwaka uzaba mwiza bwana munyakazi yanibukije abanyeshuri ko bagombye kujya babanza gusoma amabwiriza arebana n'ibizamini kuko ngo hari abashobora gutsindwa kubera kutita ku mabwiriza yanasabye kutarangwa n'uburiganya bwo gukopera no gukopeza ibizamini bwana munyakazi yasabye ababyeyi gukomeza kuba hafi y'abana babo muri ibi bihe bari gukora ibizamini bisoza amashuri abanza iyi minsi rero ni ugukomeza kuba hafi abana kubaha umwanya uhagije gutuza no gukomeza gukora ibizamini kugira ngo iyi minsi nanone igihunga ntikivirizemo kuba umwana yanatsindwa ibizamini bititwa ko yananiwe ahubwo atsinzwe kubera kutakira ibihe rimwe na rimwe bafata ko ari ibihe bidasanzwe ugasanga n'umwana wari umuhanga aratsinzwe ukibaza ikibazo agize ariko mu by'ukuri yarabuze za nama no kuba kumuba hafi yaba ari ku barezi be ababyeyi imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'uburezi reb iragaragaza ko mu mashuri abanza abana banditse bakora iki kizamini cya leta gisoza amashuri abanza basaga ibihumbi magana abiri mirongo inani na bitandatu ni imibare biboneka ko yiyongereyeho ugereranije n'iyo mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani abo nabo basagaga ibihumbi magana abiri mirongo itanu na bitanu ikigo reb kikavuga ko biyongereye ku mpuzandengo ya cumi na kabiri ku ijana mu bakora iki kizamini cya leta cy'umwaka wa bibiri na cumi n'icyenda biboneka ko abakobwa barutaho abahungu ibihumbi makumyabiri na bibiri bisaga ku rwunge rw'amashuri rwa kimisagara mu karere ka nyarugenge mu mujyi wa kigali hatangirijwe ku rwego rw'igihugu iki kizamini cya leta hakoreye abanyeshuri bakabakaba igihumbi bo mu bigo bitanu byo mu mujyi wa kigali ijwi rya amerika ihagera saa tanu zo mu gitondo bagisohoka muri iki kizamini byabonekaga ko hari abafite akanyamuneza ku masura batubwiye ko bakibonye ku munsi wabo wa mbere hari harimo nyine ibyo tutazi n'ibyo tuzi siba nta bintu byose ibisi byo mu ikayi ikanywereka icya mbere nuko nyine tutagize ubwenge bwo kubyeka bababajije ibyo mwize
ariko abenshi ntibabimenye bazanye ubuntu bworoshye byari byose nuko ari ubujiji bwacu ariko biriya bintu byari byoroshye bazanye ibyo mu wa gatandatu gusa sibyo
ni ukuvuga ngo muzabitsinda rero kubera imana
tuzabitsinda nyine erega baratubwiye ngo ujye wishyiramo kwizera ugenda ujyanye umutima ukomeye kugira ngo wihe ukwizera iyo utihaye ukwizera uranatsindwa muri byose harimo nka bitatu tuba twize abantu batize ntabwo bazabikora none se abantu bize ni gute babyica wowe wabitsinze rero niba eee ntabitsinze rwose ikigo cy'igihugu cy'uburezi rebu kigaragaza ko hakorerwa ibizamini by'amashuri abanza naho hiyongereyeho ku mpuzandengo ya kane n'igice kimwe ku ijana mu cyumweru gishize imibare yashyizwe ahabona mu cyegeranyo cy'imiyoborere mu rwanda igaragaza ko uburezi buri ku mpuzandengo ya mirongo itandatu na gatandatu n'ibice mirongo irindwi na kimwe ku ijana muri rusange igaragaza ko abagera ku burezi bari kuri mirongo itandatu n'umunani n'ibice makumyabiri na birindwi ku ijana gahunda yo kugaburira abana mu mashuri iri ku gipimo cya mirongo ine na kane n'ibice mirongo itatu ku ijana mu gihe abata ishuri nabo bari kuri mirongo itatu na gatatu n'ibice mirongo itanu itanu na bitandatu ku ijana icyo cyegeranyo cya rgb gishyira ireme ry'uburezi kuri mirongo itanu na gatatu n'ibice mirongo itandatu ku ijana urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rgb ruvuga ko kimwe mu byasubije inyuma ku mpuzandengo ya karindwi n'ibice bitatu ku ijana inkingi yo kuzamura imibereho myiza y'abaturage hari urusobe rw'ibibazo bikiri mu rwego rw'uburezi intumbero ya leta y'u rwanda ni ukugira uburezi budaheza kuri bose ibi bizamini bisoza amashuri abanza byatangiye kuri uyu wa mbere tariki enye z'ukwezi kwa cumi na kumwe bizasoza ku wa gatatu w'iki cyumweru tariki esheshatu z'uku kwezi aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali zimwe mu mpunzi z'abarundi zigishakisha ubuhungiro mu gihugu cya tanzania n'izidafite ibyangombwa ziracyagorewe mu nkambi za ndutanyarugusu na mutenderi izo mpunzi nta bufasha zibona bituma zibaho mu buzima bugoye umunyamakuru w'ijwi ry'amerika james jovini yaganiriye nazo benshi muri bo n'abahunze mu mwaka wa bibiri cumi n'indwi no mu ntango z'umwaka uheze kuva bahunze gushika n'ubu ntibararonswa byangombwa bibaranga ko ari impunzi mu nkambi ya mutenderi harimo abarenga gato igihumbi n'amajana umunani mu bitigiri bitangwa n'ibiro by'abimukira muri komine kibondo zimwe mu ngorane zihangayishije abadafise ibyangombwa bibaranga yuko ari impunzi ni ukutaronswa ibiribwa ukutavurwa nk'abandi no kubura uburaro aba ni bamwe mu bavugiye kuri mikoro y'ijwi ry'amerika nashice ngaha mu mwaka uhetse haheze umwaka n'amezi abiri twarageze ngaha baca batangura kutwirukako ngo dusubire mu burundi tunyegera mu bantu kubw'ibibazo twari dufise tumaze kunyegera turaguma ngaha tujya kwa mukazi batubarira ko bazoturosa ibyangombwa ariko kugeza n'ubu twararindiriye turabura abana bagomba badupfireko n'inzara n'ubu ntiturabona icyo leta idukorera kwa muganga ntibatuvura tugiye baca batwirukana abana abana ntituronka umuti tubaha turinda kugenda inyuma y'ibijiji kuburondera kugira abana bashobore kubaho na twebwe nayo ikitavuzwe coco ni inzara iri mu kutwica twebwe batubwira ngo nitugende dutegereze ngo aho bizoshikira bazoduhamagara none twarategereye twarahebuye ahubwo tugiye kwicwa n'inzara tugiye gupfa tutanambaye uduhuzu twaduhereyeko twambaye ubusa kuva jikino sindigera nja kwa muganga naragiye rimwe baca baranyirukana ngo nitugiye tugende ngo tuzane amafomu n'amakade muri rusansuma yabaye mu kwezi kw'icyenda uyu mwaka w'ibihumbi cumi n'icyenda impunzi zose n'abasaba ubuhungiro bahungiye mu gihugu cya tanzania barambitswe imiringa no kwemezwa ariko gushika n'ubu ntibaramenya amaherezo y'icyo gikorwa iyo bagiye kwitura mu biro bya hcr na leta ya tanzania baguma babarira barindira ibarura twararikoze imiringa turayambara baradufotora ariko mu ibyo byose nta na kimwe twabonye baduha cyerekana ko turi impunzi yego cyane naritabiye iryo risanzwe kandi banyakiriye neza be n'umuryango wanjye wose igitanshimishije ni uko baje kudufotora twese n'umuryango baciye bareka kuduha ibyangombwa nk'ifomu hanyuma baca turunga kwa makazi gushika n'ubu nta na kimwe turaronka urabona kugeza n'ubu baratwambitse imiringa yibarura nta kintu baduhaye nka jewe nari nahunze narigorewe nagize ngo ndabibabwira bambwiye ngo ibyo n'ibisanzwe mu bantu ngo abarundi ngo duhunge inzara ngo ntiduhunga ngo ngo amahoro arahari baguma batubarira ngo ntiturindire twararindiriye twarabuze icyo bodukorera n'ubu turacyategereje ariko ntitubona ikivamo izo mpunzi zidafite ibyangombwa zifise icyo zisaba leta ya tanzania hamwe na hcr none rero twebwe icyo twosaba leta turasaba leta nka jewe ndi umukecuru naramugaye sinza guca ingero ndasaba leta yuko yompa byangombwa nk'uko abandi babibahaye nanjye nkaronka utwonjya nkaronka n'amahoro mu mutima nari nahunze ndaba ngo ndonke amahoro no yo kuza ndibuka abana banje none leta ya tanzaniya irandiye turasabye rero yuko natwe boturosa byangombwa nk'impunzi kuko bandi barapokera natwe turaba n'abahora baduha utwo dufungura ubu ntatwo bakiduha kubera imvu z'uko bavuga yuko baronka kire ikwiye umuryango w'umuntu mu ntango z'ukwezi kwa cumi aho leta ya tanzaniya yasohoye itangazo ryo gutahukana impunzi z'abarundi harimo abarenga gato igihumbi n'amajana atanu batahukanye ku nguvu mu batahukanywe harimo abugariwe amakarata kubera impamvu zitandukanye n'abatari bwaronswe buhungiro naho biri uko abadafise ibyangombwa mu nkambi zose zandutanya rugusu na mutenderi barenga gato ibihumbi bine mu bitigiri bitangwa na hcr kuva mu nkambi ya mutenderi iri mu burengerazuba bw'igihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika nta gihindutse tariki ya makumyabiri y'ukwezi kwa gatanu umwaka utaha uburundi buzaba buri mu matora y'umukuru w'igihugu mu kiganiro mugenzi wacu diane ninahazwa amaze kugirana n'umukuru w'ishyaka senel agatorwasa yagarutse ku mwuka mubi wigaragaza mu gihugu mu gihe akomeje ibikorwa byo gutegura amatora hariho ihagarikwa ry'agasakisaki ku banywanyi w'umugambi wa cnl harimo mbese n'indongozi ubu aho tubona bikaze cyane muri kino gihe ni muri komine kanyosha yo muri bujumbura hamwe no muri za karusi ahanini tukabona yuko ari ibintu bikorwa mu mare mu buryo bw'amarementanya bakadodobereza abantu bakavuga ngo bagiye gusaka ngo batayirwanisha umugabo ukabona yuko ari ibigwanisho baba bagiye bajanye bunyene muri rusange novuga nti kuva umugambwe wemerewe gukora ku mugaragaro turaharura abantu baba amajana abiri baba bapunzwe mu cegeranyo giheruka gushirwa ahabona n'ishami mpuzamakungu onu umunyamabanga mukuru w'iryo shamwe ariwe antonio guterres yaravuze ati abonye uko vyifashe mu burundi icuka kihari ntabona yuko gishobora kwemerera amatora ko azoba neza mwebwe mugambwe senere murabona ko uko bimeze amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri azokoroha azoba amatora yo muri bibiri na mirongo ibiri arashobora koroha nk'uko ashobora kutoroha yo koroha mu gihe abatware b'iki gihe butahura yuko amatora ari higanwa risanzwe kandi yuko mu bisanzwe abahiganwa babwirizwa kwitegura mu buryo bumwe iyi ngendo y'uko tubomorerwa amaperemanase ko bayonona ko bagira gute ikareka abatware bakavavanura n'imvugo yo gukingira ikibaba inkozi z'ikibi iyo ibyacu byononekaye baca batangura kuvuga ngo nitwe twabyiyononeye aho gufata abariko barabikora ikindi ni uko bigaragara yuko mu nteguro harimwo ibintu by'amahinyu mu nteguro y'ukuntu amatora azogenda imigwi yo kuyahagarikira yo kuyahagarikira urabonamwo ikintu novuga yuko harimwo umwana n'ikinono aho usanga umugambwe nka cnl turi ku mitumba yose y'igihugu mu makomine yose mu mazone yose y'igihugu ku bantu amajana atanu na mirongo icyenda na batanu ku karorero bitwa ko bazohagararira amatora mu makomine turonkamo abantu mirongo itandatu gusa ibyo mugabo ugasanga umugambwe sendede efudede wihaye mu makomine yose ufitemo abantu ugaca ushyira ko abatware abaserukira intwaro bose ni abasendede efudede ku buryo tuba tuti ibyo byonyine ni ibimenyetso bigaragaza yuko ayo matora kitazoba ari ikintu coroshe ka tuje ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijwi rya amerika bashaka ko dusangira ikiyago turahera kuri steven steven cards nyashyire kuri kano kabazo kanje mfita gukurikirana amatora azogenda gute ko tubona ari ukuroha abantu mu mutego bivanye n'uko ata bantu afise bazoba bakurikirana abantu bazaba ariko bazabahagarikiye amatora
turafise kandi na wilson ku yundi murongo wa telefone wilson ikaze iri mu gihugu c'ubuhinde akabazo kawe nagira ndamubaze by'ukuri yaridewe n'abarundi araja mu nama nshingamateka arafise icyizere y'uko amatora n'ibyagenda neza akaba by'ukuri bazotsikiriza ibyavuye mu matora neza atabutsuma bugiyemo steven w'inyanzarake nanumvise avuga yuko bafite impungenge nyinshi bibaza ku bijyanye na kampanye n'amatora ko kutoba ari ukuroha abantu mu mitego siko ndabibona siko ndabibona kubera yuko amatora ni ingendo abarundi twemeye mu gihe ari ingendo twemeye rero ntidushobora kandi ntitwashobora kuvuga kandi yuko amatora ari umutego yibambiwe ariko kumbure bivanye n'inyifato kumbure yabona cyane ibyo yumva arashobora kugira amakenga arashobora kugira izo mpungenge ariko rero izo mpungenge uzigize cyane ukagira ubwoba kubera ibyo ubona cyane ibyo wumva urumva iryo higanwa woca wikumira ukisamura ibyo natwe ntabyo dushaka tubwiriza muri ayo matora uko azaba ameze kose igikuru ni uko tubona ingene biriko biragenda ni uko natwe twitegura tukamenya natwe ingene tubyifatamwo ku buryo dushobora kuja muri ayo matora kandi tugashika ku ntumbero twiyemeje ariyo kuyatsinda wilson umurongo wasubiye kugaruka ariko aravuga yuko abaza nimba hari icyo hari icyizere kuko twogira ko ibyo ibizoshikirizwa bizoba ari ibyo abanyagihugu bagaragaje mu majwi yabo cyane ko batazova batangaza ibyo bishakiye yego yongera n'abaza ati Ibaza- muri mu- mu rwego rudasanzwe eh, rutarugwa bari bo bose rw'inama nshingamateka y'u Burundi ati mwebwe ico muri ko murakora nk'abari muri urwo rwego kugira ngo icucuka kibi kihave nicaye
Mhm. Eh, yanabajije ngo mbega none ngo ngo ngo dufashe ngo dufite ingamba izihe kugira zo gukingira ngo abanywanyi bacu basugerejwe Eh, mushinga Wilson icyo nokubwira ni uko iyo umaze kubona yuko ibintu bishobora kutagenda nk'uko biteza kugenda iyo umaze kubona yuko hashobora kubaho ubusuma nawe wiga ingene u- biba uko bishoboka kose kugira ngo ubusuma ntibube icyo nicyo natwe tubwiza gukora gukorera akazi kugira ngo turabe yuko by'ukuri amajwi y'abanyagihugu ariyo atangazwa hadatangazwa amajwi y'uwo utwara icyo kintu ki- kijejwe gutunganya ayo matora niyo mpamvu tubwira abanyagihugu tuti ijwi ryawe ni kazoza rya kawe ijwi ryawe nuricungere nubone neza yuko rishitse aho rishiki- ritegerezwa gushika aha tugahamagarira abanyagihugu kumva yuko umunsi w'itora nta kindi kintu cyo gukora ni ukuja ku- ku- ku- ku- kuja gutora hanyuma tukagumaho tukarindira gushika biharugwe gushika tubone yuko n'ivyegeranyo tubirose kuko ibyabaye ejo bundi muri referandumu bakirukana abantu ntibikorwa kuko mu ibwirizwa ry'amatora harategekanijwe yuko hageze guharura batoramwo mu bafasha guharura mu bantu bari ba- baba batoreye aho hantu none botora mu bantu bahatoreye abirukanye urumva rero umuntu yirukana uwundi aba ako- aba akoze ikinyuranye n'ikibwirizwa ritegekanije ku bijyanye rero n'uko no gukingira abanywanyi bacu ukubakingira twebwe dufise ni- ni ni ukubabwira inyifato bagomba kugira ko bagomba kwirinda ibintu by'agasotoro bagomba kwirinda abashaka kubata mu mitego uko ucanye kuriya hanyuma ati inama nshingamateka najya namubwira yuko inama nshingamateka ni urwego rw'igihugu mugabo ni urwego rw'igihugu rugizwe n'abantu bakomoka mu migambwe kandi iyo nama nshingamateka bivanye n'ukuntu amatora yabaye muri bibiri na cumi na gatanu abiganjemo ab'umugambwe cndd fdd umuntu ara- aragerageza guterera akajwi ahageza haba hasigaye yuko uwubwirwa abona ikibereye kikaba ari cyo akora kuko abatware bagira ibyo ba- ba- ba- ba- ba- usanga bariko bararenganya abandi si ukubera batabona ko baba bariko bararenganya mugabo hari igihe rero bitwaza yuko ba- baba bari mu mugambi umwe canke boba ba- bakorera bakorera umugambwe mugabo ico twama tuvuga nico twama dusaba ni uko abatware bomenya yuko abakozi b'umugambwe ni abakozi b'igihugu igihugu nacyo kirarengeye imigambwe abantu bose baba bahanze amaso iyo ntwaro baba bahanze amaso abo bategetsi ni uko bokwikebuka abo batware bakamenya gutegekera bose nicyo tuguma dusaba mu gihe tudashobora kubategeka ngo canke ngo tubahindure ku nguvu mugabo ababishoboye bakabyumva bakabona yuko n'ibintu bihinduka uyu munsi urashobora kuba uri aha ejo ukaba uri ahandi hariho bake bake kumbure bateba bakabyumva bakagira ingendo ibereye n'abandi bose boshima muri make ni uko ni ukwishura aba bashingantahe babiri steven na wilson turase na tade ku yundi murongo wa telefone tade ikaze ni muri zambia muri zambia duga ku ijambo uzoshobora kumenya ibiriko biraba mu matora bakemera abajornaliste bashika kuri tere kugira badutohoreze amakuru Eh, akanyuma agoma agoma nsabe nyakubahwa honorable agatogwasa eh, ntazosubire kuva mu matora agarukane intwaro ya demokarasi mu burundi kuri iyi ijyanye n'abamenyeshamakuru twebwe icyo tuzi ni uko abamenyeshamakuru barize uwo mwuga barazi ibyo batangaza n'ibyo badatangaza sense naho yofata iyo ngingo si ingingo yisunze amategeko asanzwe ahari mu burundi kuko ibw'ibi bashingiro n'ayandi mabwirizwa aremera uburenganzira bwa buri wese bwo kuvuga ibyo yiyumvira bitaza gusa bi- bije guhungabanya amategeko dufise aremera yuko umuntu afise uburenganzira bwo kumenya ibimwega none amatora mu gihe yega abarundi ko atega sesi ko atega seni atwega twese miliyoni cumi na zingahe kuki abantu badashika n'igihumbi aribo bofata uburenganzira bwacu bwo kumenya iby'amatora yacu ngo ubwo burenganzira bafatanije n'iyo sense ngo babugire ubwabo bonyene abandi twese tubure hanyuma badutamike ibyo bishakiye oya ntihararengerana sense izo ngingo z'agahahazo yafashe nizihindure ikigendeka abamenyeshamakuru baze bakore umwuga wabo nk'uko ari abanya- ari abanyamwuga nyine nabo mugabo tubasaba ntibaze bashikuze ntibaze bagire ibintu byo guhengama ibintu babishikirize mu buryo butomoye ku buryo atawo kwidoga ngo yarenganijwe canke yarengewe akarindi nicyo coba ciza hanyuma ku bijanye n'ibyo bazotangaza amajwi azoba yavuyemwo byose n'abarundi ubwacu ukuri kw'amatora nihajya ku kazu k'amatora twese tugumeho dufashanye twese abo bajejwe umutekano izo mbonerakure n'abandi bose bumva yuko barajwe ishinga n'ayo matora ko yoba amatora meza yoba yoza n'ineza ku ruhande rw'iwabo twese atawe kwinubana tube tuhari biharugwe hanyuma ibivuyemwo tubiyoboke icyo dusaba gusa uwuzotogwa azotwarire bose hanyuma martin muri mu- uwuzotogwa ntazogire ibintu by'ingimba ntazogire ibintu byo kurondera gutsindayo abandi hanyuma yavuze ngo ngo ntizo tuve mu matora nta- ntayo tuzovamwo ntayo tuzovamwo turahagurutse ahubwo kumbure bamwe no kubera gutinya yuko babona kumbura umurindi dufise niho haba n'iryo toteza n'ibyo byose kugira ngo barabe yuko twobabisa tuka- tukabarekera urubuga ari bonyine mugabo ivyo ntibishoboka amatora na yacu ni uburenganzira bw'abarundi n'abarundikazi tugomba kuyajamwo kandi ku ngero zayo zose uwo ni bwana agato rwasa ni umuyobozi w'ishyaka senel ritavuga rumwe na leta y'u burundi tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
mu kanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu yo kuri iyi saha ariko mbere y'uko dusezeranaho tubibutse ko mu rwanda abanyeshuri basaga ibihumbi magana abiri na mirongo inani batangiye ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza avoka wunganira uwagaragaje impungenge yatewe n'ikiganiro kuri telefoni hagati ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump na mugenzi we wa ukraine bikaba byaratumye inteko ishinga amategeko ikora amaperereza yavuze ko uwo yunganira yiteguye gusubiza ibibazo byanditse by'abadepite b'abarepublike igihugu cya pakisitani cyafunze konsula yacyo mu murwa mukuru wa afghanisitani bavuga ko impamvu ari iz'umutekano minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa pakisitani yavuze ko uwari uyoboye ambasade yayo muri afghanisitani yahamagajwe kugira ngo asobanure impungenge zishingiye ku mutekano w'abadiplomate bayo i kabul minisitiri w'intebe wa sudani abdallah hamdok yavuze ko guverinoma ye irimo gukora ibishoboka ngo amahoro aboneke i darfur yabivuze ubwo yabonanaga n'abantu ibihumbi bahuye n'ingaruka z'ubushyamirane basabye leta ubutabera inshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimiye kuba mwaduteze amatwi dushimire injeniyeri tiyani wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fasile gebeyeho wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu washington mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezereho mbararika andi makuru yacu mu kanya isamu ya n'ice z'umugoroba